Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti waashimtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. hordoftoota amantii musliimaa dilbata kaleessaa ayyaana idaal adahaa ayyaaneffattan maraan baga geessan jennaa eid mubaarak kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa hagayya 12 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Hoonkoong keessatti uummanni kuma hedduun kanneen deemokiraasii leellisan dirree xayyaaraatti hiriira ba'anii jiru mataa oduu har'aa taatee jirtu ana jaallannee gammadaati.
Lammiiwwan Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessatti dhaman ammayyuu hidhaa keessa jiraachuutu gabaasamee oduudhaa booda gabaasa qabna. Namoonni godinaa Baalee keessa qubatanii jiran bakka dhufanitti akka deebi'an haalli mijachuu fi mootummaan beeksiseera. Kunis gara boodaa dhiyaataa qophiin ispoortii sabbaa dabareetii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara jaalanneettiin sin dabarsa.
amantoonni islaamaa miliyoona lama caalan sanbata darbee gara gaara araafaat ka saa'ud arabiyaa keessaatti ol ba'uudhaan imaltuu ayyaana idaal adahaa makkaa keessatti kabajan rooba qaqawweessaa fi qilleensa jabaa makatee sirna gaggeeffame kan jeeqe yoo ta'u garuu amantoonni irra hedduun rakkoo kana kan dandamatan fakkaatu jedha gabaasni edwaard yeraaniyaan soraat dhiyeessa.
Akka Sheek Muhammad bin Hassan al-Sheekhi masjida Numeeraa gaara Arafaatirra jiru keessa uummata hajii dhufeen jedhetti jireenni keessa wanni guddoon araara.
وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ومن فضله Waaqi warra namaanayeena warra araarameef araarama namoo abbaaf ilmaaf dhiirsaaf niitiin maatiin walii araaramuu malee jedha. Akka Mohaammed Saalaa Bintaan ministeerii warra haajii dhaqanaa itti gaafatamaa ta'e jedhutti mootummaan Saawudii baran lafa haajii itti dhaqan akka dansaa midhaasee ijaare.
المشاريع الجديدة التي تستحدث كل عام كبيرة طبعا كلنا نعرف Musliimii baran haajii dhaqe guyyaa dheengadda gaara arafaatiin ba'eetiin galgala immoo qooqa'ee mudaaliifaatti horii qalateetiin haajii fixate.
Baatii muddee darbee nama eenyummaan isaa hin beekamneen rasaasaan rukutamanii wal'aansaaf biyya Imireetota Arabaa kan turan ministirii naalbudaaf enerjii Eertiraa Jeneraal Sibhaat Efreem har'a gara biyya ofiitti deebi'anii jiru. Haleellaa gaggeeffame kana kan ilaaleen jalqabaa kaasee tiwiitarii irratti barreessaa kan turan Jaapaanitti ambaasaadarri Eertiraa Isxifaanos Afoorq akka jedhanitti Jeneraal Sibhaat wal'aansa hakiimaa milkaa'aa ta'e argatanii xumuruudhaan maatii ofiitti deebi'uu nan gammada jedhaniiru. Mootummaan Eertiraa haleellaa jeneraal Sibhaat irratti ga'ee eessa ta'u wal'aansa godhameef kan ilaaleen ifatti waan dubbateen qabu. Hoonkoon keessatti uummanni kuma hedduun kanneen dimokiraasii leellisan dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa kan Hoongitti hiriiruudhaan balaliin xayyaaraa akka dhaabbatu dirqisiisaa jiru dirreen xayyaaraa sagantaa balalii hedduu qabaachuun beekamtu kanatti hokkarri uumameen jiru garuu hiriirtonni gara balalii itti seenan guddicha irratti hanga walakkeessa halkanitti hedduminaan seenanii jiru wiixatarraa ganama daandilee hongi kong irratti hiriirtota dhiyeessaa turan irratti poolisoonni gaazaa imimmaansuu fi rasaasa pilaastikaa egaa gargaaramanii booda hiriirtonni daandilee cufanii ajaji poolisiin kennu didaniiru. torban darbee warshaa nyaataa misisipii keessa lammiiwwan biyya alaa kanneen ameerikaa keessa utuu hin galmaa'in hojjetan dhibba hedduu qabuun sirriidha jechuudhaan aangawaan nageenyaa biyya kan ameerikaa falmanii jiru garuu jedhan yerootti qabaman kun akka tasaa walaafaan dhufe malee namticha hidhatee elpaaso teksaas keessatti namoota ispaanishii 22 ajjeese waliin hidhatan qabu jedhaniiru keevin maak aalen televiziyoona nbc waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin duula kanaan kanneen hidhaman 680 kaampii shan keessatti qabamaniiru jedhaniiru. yuunaayitid isteetsiif taalibaan marii marsaa saddeettaffaa gaggeessan xumuranii jiru mariin kun kanneen faallaa walii dhaabbatan kan gam lameeni gidduutti wal waraansa afgaanistaan keessaa waggoota kudha saddeetiif gaggeeffamaa ture xumursiisu akkasumas gareelee afgaanistaan keessaa gidduutti marii nageenyaa jalqabsiisuu ta'a marii guyyaa sagaliif qaataar keessatti gaggeeffame kun barii wiixata har'aa xumuramuu dubbii himaa taalibaantu ibse gama ameerikaarraa wanni jedhamee hin jiru. kooriyaan kibbaa michoota daldalaa manamoo jechuudhaan biyyoota tarreessite keessaa jaapaaniin baastee jirti kunis jaapaan irraa meeshaan ergaman irratti gibira dabalataa akka ta'u kan gaafatu ramaddii haaraa ta'uusaati biyyoonni lameen erga dhiyeenya kana walfalmiirra jiru oduun keenya kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. miidiyaa hawaasaan kanneen calaqqisan ilaalchi leellistummaa gosaa keessaa ba'amuun akka irra jiraatu koreen hojii raawwachiiftuu ihaadeg beeksiseera xumura torban darbee walga'iisaa guyyoota lamaa kan xumure koreen hojii raawwachiiftuu kun leellistummaan gosaa tokkummaa biyyaaf balaa akka ta'e illee ibseera filannoon biyyoolessaa bara 2012 akka yeroo heerri eeyyamuun akka geggeessamu koreen hojii raawwachiiftuu ihaadeg ejjennoo isaa ta'uun ibsameeraa jedha iskindir fireew finfinneerra. jimaata darbe kan xumurame walga'iin koree hojii raawwachiiftuu kun sadarkaa biyyaatti mul'ataa akka jiru leellistummaan gosaa tokkummaaf danqaa waan ta'eef itti duuluun barbaachisaa akka ta'etu ibsame waajjira mana maree ihaadegitti itti gaafatamaan paartilee siyaasaaf damee dhimmootii siivikii obbo Fiqaaduu Tasammaa akka ibsanitti eenyummaa lammummaa itiyoophiyummaa walitti araarsanii wal dandeessisuun deemsisuutu barbaachisaadha jedhan. jijjiiramni dhufe sadarkaa barbaadameen fuula duratti akka tarkaanfatu kanneen fedhan akkuma jiran isa duraanii qabatanii kan itti cichuu barbaadan sadarkaa hoggansaatti akka jiran illee koreen hojii raawwachiiftuu kun tuqeera kunis dhaabonni miseensa ihaadeg tokko ta'anii kallattii tokkorra ariifatanii akka na deemne gochuun dadhabina keessaa tokko ta'uu koreen kun gamaaggameera kana laalchisees waliigalteerra ga'amuusaa obbo Fiqaaduun ibsaniiru walga'iin koree hojii raawwachiiftuu ehaadeg kun kan geggeessame. miseensota dhaabichaa keessaa lama borumtaasaan jechoota hamaan wal'aanitti ture waltajjiitti kan mul'ate ibsa baasuun walitti dhaadachuun adeebbaaf iwahaat rakkoo paartiin biyya bulchu keessoodhaa qabu waa hedduu ifatti baase obbo Fiqaaduun koreen hojii raawwachiiftuu dhimmootii tokkummaa miidhan mul'inatti gamaaggamuusaa tuqaniiru.
እህት ድርጅቶች ያወጣቸው መግለጫዎች ከኢህአዴግ ባህል እያፈነገጠ dhaabooliin obbolaa ta'an lamaan ibsawwan baasan aadaa ihaadeg keessaa ala kan ta'eef sirrii akka hin ta'in ilaalameera addaddummaan fedhillee yoo jiraate koree hojii raawwachiistuutti dhiyaateera irratti falmuuf mari'achuun utuu danda'amu bifa kanaan sirnaan ibsa wal irratti baasuun tokkummaa ihaadeg kan diiguu fi miiraan ka'amee waan hojjetameef sirrii miti jechuun qeeq irratti dhiyaateeraa jedhan. quba walitti qabuun hafee akka jijjiirama dhufetti martinuu ofiisaa akka qoru waliigalteerra ga'ameera ka jedhan obbo Fiqaaduun balleessaan eenyutti murame moo gocha akkasiirraa akka of qusatan ta'e jechuun gaaffii iskindir dhiyeesseef akkas jedhan.
ከዚህ ድርጊት መቆጠብ አለባቸው ነው ከኢህአዴግ ባህል ውጪ ነው ነው ማንኛውም አይነት ልዩነት ቢኖር በኢህአዴግ ባህል lamaanuu gocha aadaa ihaadeg ala ta'e kanarraa of qusachuu qabu addaddummaan kamiinuu taanaan akka aadaa keenyaatti waltajjii ofii keenyaa qabna waan ta'eef sanaan furuun utuu irra jiraatu bifa addaddummaa bal'iseef waldeggeruuf waltumsuun kan irratti mul'anne ture ka jedhu ehaadeg kan inni gamaaggamee jedhan gama kibbaa keessatti ka'aa kan jiru gaaffii naannoon of ijaaruu gama laaleen illee qorannaa dahideen qorachiise simachuusaa beeksiseera. jimaata darbe kan xumurame walga'ee koree hojii raawwachiistuu ehaadeg irratti hoogganoonni dhaabilee miseensa ta'anii irratti hirmaataniiru. gara mata duree sattaanutti ennaa ceenuu bakka bu'aan hawaasa baqattoota oromoo kan afrikaa kibbaa lammiileen itiyoophiyaa torbee darbe magaalaa johansbargitti hidhaman amma to'annoo poolisii jala jiru jechuun dubbatan naahawii musaa akka jedhanitti hawaasi baqattoota oromoo afrikaa kibbaa jiru warri kun akka gallakkifamaniif abukaatoo dhaabee falmaafii jiraa jedhan baqattoonni ammas haalli jiru sodaachisaadha jedhu galmoo daawwittu gabaase.
torbee darbe wallabbii humna naga kabachiistoota mootummaa afrikaa kibbaan ka to'annoo jala oolfaman lammiileen itiyoophiyaa dhibba jahaaf shantamaa ol ta'uu jedha hawaasi baqattoota oromoo afrikaa kibbaa obbo naawii musaa dursaan hawaasa baqattootaa sagalee ameerikaaf akka himanitti warra hidhame kana keessaa amma namni caalu harka poolisii magaalaa johannesburg hidhaa keessa jira.
akka waliigalaatti nama dhibba jahaaf shantamii sagaltu qabame namni dhibbi tokko. tokkoo fi kudha torba waraqaa adda addaa kan biizines parmiitii, work parmiitii, steedii parmiitii fi dispensin viizaa kan jedhamu kan waggaa tokko kan waggaa lama namaa kennamutu jira jarri sun sana qabu. Namni dhibba afurii fi saddeettamii torba immoo achi keessa warra waraqaa hin qabne jarri illegaal immigrant jedhanii waamamu sana achi keessa jira. Ammanatti garuu namootiin waraqaa osoo qabanuu achi keessatti hafan aga kaleessaatti jiranii agaadhaatti fiigariin isaa aga kanatu ba'ee aga kanatu achi keessatti hafee waan jedhu ammallee fuulli ta'in isaa argachuu hin dandeenye.
Namoota keessatti hafantu caala moo namoota gadhiifamantu caala ree?
erga namni dhibbi afurii fi saddeettamii torba warra waraqaa hin qabne yookaan illegaal immigrant jedhanii jarri seeraan alaa jedhanii warri waamamu ta'e namni dhibbi ja'aaf shantamii sagal erga hidhamee warruma mana hidhaa keessatti hafetu caala waan jedhuun qaba.
Jechuun illegaal immigrant jettan yookaan immoo warri alaa dhufee keessa jiraatu seeraan ala jedhamuun kun warra akkamiiti?
tokkoffaan namoota duraan illee waraqaa qaban waraqaan kun kan ji'a ja'aan haaromsamu kan ji'a tokkoon haaromfamu yookaan kan ji'a sadiin haaromfamutu jira. Yeroo tokko tokko namootiin karaa fagoodha yookaan naannoo uumaa seeraarraa fagoo ta'an yeroo jarri waraqaa jara haaromsachuu dhufan bakka uumaa seeraa kiraawdidii yookaan immoo danii namaarraa kan ka'e carraa ol galanii waraqaa jaraa haaromsachuu dhabanii utuu torbee torbee irraa deddeebi'anuu yeroon itti deemee oversteeyiidhaan waraqaan jaraa expire jalaa ta'e booda keessa illegal immigrant overstee jedhanii namoota ari'amtu jarri sun dhaqanii dhumarra waraqaa seeraan alaa yookaan waraqaa nama hin qabne ta'anii mul'atu tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo yeroo gabaabaa 2017 kana kaasanii uumaa feerumti mataan jira namootiin paaspoora biyya keessanii nutti fiddanu malee jedhanii warra haaraadhaa fi waraqaa yookaan parmiitii ishuu gochuu dhibe kennuu fiddanii jennaan namootiin haaraan dhufan akkasitti waraqaa tokko malee biyya keessa kan jiraataa jirantu jira.
Obbo Naawiin qabeenya baqattoota ilaalchisee gaaffii gaafatamaniinis haga yoonaa baqattoonni hojii isaaniitti waan hin deebi'iniif qabeenya duraa bade kana jechuun hin danda'amu jechuun dubbatan. Ammas baqattoonni magaalaa Joohansburg jiraatan kan yaada isaanii nuuf kennan haalli jiru ammaa sodaachisaadha jechuun dubbatu. Moosisaa Gaaddisaa lammii Oromoo ganna kudhaniif magaalaa Joohansburg jiraatedha.
Haalli jiru baay'ee sodaatu jira. Wanti dhaabbate hin jiru har'a isaarraallee hin dhufu jedhanii sodaa guddaatu jire. Kana bira torban kana bakka isaan ammallee itti qophaa'aa jirantu jira jedhamaa jira. Hin dhufu jedhaniitu eegamaa jira jechuudha. Ammallee wanti dhaabbate hin jiru. Itti buufaa jedhama jechuun sodaa guddaatu jira. Amma bakka isaan sodaa guddaa qabaa jechuudha.
Naawwii Musaa dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa Kibbaa jiraatanii akka jedhanitti hawaasi baqattootaa kan Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiru lammiileen biyyaa waraqaa eeyyama hojii qaban akka yeroon lakkaa'aman taasiseera jedhan. Warra hidhaatti hafe akka galmee malee biyya keessa seeraan ala jiraata ture jedhamanis murtee akka argatan yaalutti jirra jechuun dubbatu.
Wanti nu goone tokkoffaa qaama mootummaa qaama jiruun illee hin mari'annee lammaffaa immoo looyara as keessaa jabaadha jedhanu. akka jarri waan kana yeroo gabaabaa keessa ijoollee nama qabeef nama hin qabne addaan baasanii namoota kana achi keessatti akka jarri rakkina miidhaarraan hin geenye looyara itti binneetiyyi haala kanaanii qaamni mootummaa oomaa feerrii waan sana namoota waraqaa qaban addaan baasanii warri kun yakkamaadha yookaan duraan immoo hojii yakkaa irratti yookaan kiraayim rikoordii qabu hin qaban waan jedhanullee achitti cheekuudhanii akka jarri namoota kana baasanuu irratti haala gaariidhaan yookaan immoo haala ciminaatiin irratti hojjetaa ture.
Amma warri seeraan alaa biyya sana keessatti jiraatu waraqaa maleedha kan isaan qabamanii mana hidhaa jiru naan jettan kun amma namoonni hedduun akkam ta'u carraan isaanii maal ta'a akkamitti hordofaa jirtu sin?
akka seera biyya kanaatti namootiin seeraan ala yookaan immoo iligaal immigraant jedhamanii jiran kuni gara koortiitti dhiyaataniitu koortiitu waan kana murteessuu danda'a ammatti wanti kun waan harka mootummaa yookaan harka seeraa jiruu fi sana kana jennee tilmaamnees nutti himuu hin dandeenyu kanaafuu tarii yookaan oboristeeyii haga jarri seeraan alas keessa taa'an waan jarri qixaatantu jiraachuutu mala adabbii adabanii gara uumaa seeraatti erguun carraa tokko yookaan immoo lafa mindeellaa jedhamu jira bakka sanatti geessanii haala sana nutuu hin ta'in qaama seeraatu waan kana murteessaa garuu murtee jarri kennanuu fi haala jiru irratti eeguudhaaf eegaa jirra garuu akka jarri takkattuu murtee kennan argatanuuf immoo haayikoortii irratti iyyata hatattamaa akka gara looyara nuti qabneeni wanni kun gatamaan hojiirra oolu irratti irratti hojjetaa jiru.
Obbo Naawwiin himata lammiilee Itoophiyaa kun harka mana murtee waan jiruu fi yoomitti murtee akka argatan beekuun rakkisaadha jechuun dubbatan. Ministeerri Haajjii Alaa Itoophiyaa torbee darbee waa'ee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti hidhaman ilaalchisee dhimma kana karaa imbaasii Itoophiyaa Piriitooriyaa jiruun hordofaa jira jechuun beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit, Naayiroobi.
Sa'aatiin amma galgala keessaa lamaaf daqiiqaa 45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 45 ta'eera. Qophii Ispoortii. Qophiin torban Oromoo Minisootaatti geggeessamaa ture kaleessa dhumate. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Oromoo Baranaa qeerramsa Poortilaanditu mo'ate. Jarri dorgommii suniif dhufe qophiin sun ispoortii qofaa mitii ka tokkummaan Oromootti jabaate jedhan soraatu Minisootaa dhaquun gabaase.
Ejja jarkeen oolmaaf bulchiinsa nagayaa. Torbaan Oromoo torbaan bulchiinsi godin Ameerikaa wagguma waggaan torbaan Oromoo jedhee moggaasuuf seerumaan labsuuf ati moggaasuuf baatellee. silaaftuu abbaan fedha akka fedha guyyaa fedhetti walitti dhufeetiin waan fedha waliin qabaachuu danda'a taatullee kana seerumaan moggaasaniifitti eegumsa tolchanii fi waan hedduu qopheessaniif torbaan oromoo baranallee minisootaa qopheessan torbaan kanatti dorgommii ispoortii sirba marii fi qophii bashannanaatii fi waan akka akkaatti qopheessan guyyaa wal dorgomanii. galgal walitti sirban. ijoolleen oromoolleen faaya wayaa oromoollee achumatti agarsiifatte faaya kana mooyii xulaamuunitti finfinne ameerikaatti hin dhufe. kilaboota kubbaa miilaa oromoo 25tti noorz ameerikaa yookaan ammoo ameerikaa gama kaabaatti walitti dhufe. kilabooti tun qeerroo qeerramsa tokkummaa finfinnee oromoo oromiyaa michuu sabaati abdii sabaati maqaa akkanaa hedduu babaasan. midhaagumti ameerikaa ammaan tana mul'atte gaaf cabbii kaani mukii baala buufatetti lafti dadaalaatti amma immoo fooleen qilleensa urgooftee laftii dottaattee mukii baala baasa midhaagumaafuu biraan yaa'an tanirratti minisootaan haroolee hum kudhanii ol qabdi tanum keessa oromoon dorgommii tanaaf walitti dhufte barana. kilabootii 25 tunin minisootaa magaala maappil guruuf keessatti istaadiyoomii kirimsin keessatti taphatan eerrams poortilaanditti ooyuu yookaan ammoo oromoo yuunaayitid minisootaa sadiif tokkoon mo'ichaan waan carraa fudhate. torbaan oromoo kanaaf oromiyaallee nama hedduu dhufe tokko adde caaltu isaaniiti itti gaafatamtuu galii oromiyaatii fi koree jidduu gala odp'tti wanni waltanam fide taphan qofaa miteetti minisootaan oromiyaa xiqqoo jedhanii. guddinaan arginee jette. Dagaaltu guddoo si galateeffadha. Nama hedduu waliin dhuftanii baga nagaan dhuftan. Dorgommiin kun akkamitti deemaa jirti?
Dorgommii Oromooti. Dorgommii wal mo'uudhaaf osoo hin taane dorgommii hamilee waliin kan wal jajjabeessu dorgommii tokkummaati waan ta'e jechuudha. Dorgommii kun hedduu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatiif hin as dhufe. Oromiyaa xiqqoodha maqaan isii biyyattii duraa dhageenyu.
Amma guddoo argitee naan ammoo guddoo.
Xiqqoo sadii miti guddoo argee. Oromoo siriitiin illee qabatamaan nan arge. Akkaan. Oromoo torii moggaa sana fakkaate. Kana arguu guyyaan hedduun gammadee. Aadaan akkanaa moo jajjabaachuu qaba. Oromoon dhufee walitti. Waan isaa wal barsiisee wal bakkatti wal argu waan ta'e jechuudha. Oromoon biyyaattis hin qabu kanaaf jechuudha.
Warri itti dhufteef maal jette ergaa akkamii dabarsitee?
Itti dhufeef. Uummanni Oromoodhaa har'a wal isa barbaachisa. Kunis kan nuti kaa'uu dandeenyu tokkummaa keenya waan cimsineef. Maqaa amantiitiin maqaa gosaatiin garaagarummaa tokko malee maalummaatti biyya jaaru. Ilaalli siyaasaa barbaades namni yoo qabaatu Oromummaa irratti walii galu, yaa Oromoo irratti walii galu. Nama kana ceesisu milkii nama harka seente balleessan osoo hin taane nama seente kana waan harka seene jabeeffannee hafe moorra gaafachuu. Hojjetaalee raashinaali faayidaa qaba waan ta'eef jabeessu waa hunda caalaa humna nutaa waan ta'eef jabaachuu qabaa danda'u.
Istaadiyoomii keessi yaayaaneetiin adoo taphataniitii fi eegii taphii dhumateen duuba namtu dubbifne. Warri istaadiyoomii keessatti arginu keessaa tokko ambaasaaddar Biraana Masqal Sanyiiti. Ambaasaaddar Kaalifoorniyaa jira.
Hooyyoo ambaasaaddar Baara Fayyaa. Akkam akkam Fayyuu Maayyuu taphuun akkam ture tapha akkam ture.
Baay'ee bareeda. Guruppiin lamaanuu tapha gaarii taphatanii Oromoon akkuma qabsoodhaan mo'ate ispoortii kanaanis mo'achaa gammadaa jira. Guddina uummata keenyaatii fi walitti dhufeenya uummata keenyaa wanna cimsu wanna gaariidhaan guutuurra jira.
Taphi akkam taphi akkam taphi.
Annoo yaa qaruu ifa hin beeku. We love you, we love you, we love you.
Taphi akkam taphi akkam ture.
Taphi bareeda ture.
Meeqaan goljitan meeqaan mootan.
sadiif tokko.
Isan yoomuu jalqabdan akka nuuf leenjisuu Waggaa muluu itti qophoofnee dhufne.
Leenjisan keessa maal isanii jiru isan dirree seentan? Maal isanii jalqabdan? Immoo yannaa akka mo'an qophoofnee dhufne.
Isan ijoollee guddachaa dhuftanii jedhanii barumsa kana seetanii. Ijoollee haayiskuulitiif ijoollee kolleejiiti. Yaangiidha. Akka giddaa taphatti. Yaa mo'anneerra.
Bagammaddan. Taphee akkam?
Akkam.
Akkam taphee akkam ture? Taphee akkam abboo maqaan kennu? Taphee akkam?
Maqaan kennu Nuura Waariyoodha.
Nuura Waariyoo akkam gammaddan?
Mana gammaddan taphee tasaa.
Akkamitti as geettan? Mee akkamitti as geettan?
Tapha qabannee dhufne. Amma faayinalii taphanne. Faayinalii qeerransa ammoo waliin taphatanii. Ooyilleen tiim kiyya duraanii. Isaan irraa dhufee amma harka qarqaaruun.
Osfaanaa digdamii sadeessoo.
Tapha baay'ee nama gammachiisu taphatanii.
Gammaddee gammaddee.
Baay'ee gammaddee.
Namatti makitti gammadde. Omaami hoomjii hoomjii.
Namatti guddaa.
Taphee kun akkamitti siidee bulu jiree saduu?
Portugaal qeerransa.
Ijoollee teessana gam leenjifte.
Akka malee qophoofnee dhufne bara kana.
Shakkiin qabu qobaranaa amannu hin amanna ijoollee.
Ijoolleen teessan haaraa jedhan ijoollee akkam gochuu jirtu. Kenna ka duris qeerransi qeerransa ta'eera.
Qeerransi qeerrumsa maayyoo? Oliin nagaa.
Nagee.
Warreessaa?
Warra siyaasili.
Siyaasi taphee kun akkamitti deemu jira?
Akka ajaa'ibaa si deemu jira. Guddisee nama gammachiisa.
Tishoo Tafarraa qoree dorgommii ispoortii Osfaana yookaan ammoo ispoortii Oromoo tapha bara kana qopheessee sanam tokko.
Kubbaa nuun jaalladhu kanaa fayyadamnee jaalala Oromummaadhaan walitti finnee aadaas ijoollee barsiisnee torban baay'ee bareedaa ta'e nama gammachiisu dabarsaa jirra namni isaa akka gammadu kunoo argaa jirra.
Keejjis gara barumsaatiin maal fakkaata ijoolleen Oromoo?
Baay'een isaanii barattoota kolleejii keessaa barachaa jiru kaan haa iskuulidhaa baratu kaan immoo orradi fixanii hojii piroofeeshinaala kan hojjetanidha ijoollee Oromoo ciccimtuu jajjabduu qabna kubbaa miillaadhaaf jedhanii maqaa kubbaa miillaa dhufanii dabalamanii kubbaa miillaa kana baay'ee jaallanna.
Tishoon iyyuu nama medikaal dooktarii barachaa jiru PhD barachaa jira qophii haftee qophii ta'een taborii keessatti dachaana keessumoo ittiin cufayyuu hin galateeffan. Ansoraa lafa ittiin
gammu. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina baalee aanaa barbarreetti namoonni hojii humnaaf hojii qonnaa abbootii lafaa waliin qixxee hojjetaa turan mootummaan lafa qonnaa kenneefi of danda'anii akka hojjetaniif haala akka mijeessamuuf gaafatan hooggansi naannoo dabalatee rakkoo isaanii kan dhaqee laaleef bakka jiraataa turanitti deebi'anii haalli akka isaaniif mijeeffamu murteeffamuusaa koomishinni hooggansa sodaa balaa oromiyaa beeksiseera muktaar jamaaltu gabaase.
godina baaleetti namoonni kuma shanii ol ta'an abbootii warraatiin ammoo kuma tokkoo fi dhibba tokkoo ol jedhamaniitiin tilmaamaman aanaa barbaree gandoota kudha saddeet keessaa buqqaani jechuudhaan himachuu isaanii raadiyoon sagalee ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee ameerikaa bakka namoonni kunniin itti walitti qabamaniitiin jiraatan dhaqee qaamaan dubbiseetiin jira namoonni kunniin aanaa barbaree ganda ceekataa jedhamu. bakka tokkotti walitti qabamanii sharaa jaarrataniitiin kan taa'aatiin jiran ta'ullee arguu dandeenyeetiin jirra kanneen dubbisnellee namatu nu buqqiseetiin bakkaa kaane osoo hin ta'in jiruu keenyatti nutti hammaatee waggoota dheeraadhaaf yagutoo yookaan qixxee namoota abbootii lafa qaban waliin hojjetaatiin turre isa hifannaaniin lafa gaafachuu baaneedhaan raadiyoo sagalee ameerikaatiif himaniitiin jiru.
yagutuma tana nama biratti illee mataa qabadhee dalagadhee hojjedhee lafallee bitadhee. fooyyee ilmaan illee akka waan dhala kun illee akkanaa fooyyatu godha jee hin dadhabe ichi jireenya illee ichi illee hin qaale midhaan tokkichaa kuma takka bin wanni ani oomisha argadhu isii san irraa argadhu ijoolleen teenya hedduudha amma namalee wanni ani ichi irraa argadhu isa san tokkicha naan bittu lubbuma kiyyaa hin dandeettu nama biratti gorree yoo dalagannee lubbumaa yoo jiraachifne jechuudha rakkoo hamarraa hammaatarraa chiraa'u ka'uun.
amma inni gara biraa hin dhaga'u namni kunis aanaa barbareetti sumaaleen nama buqqistee namni gandoota kudha saddeet irraa buqqa'ee deemee jedhan as keessa namni sumaaleen buqqaaftee jira.
Hin jiru hin jiru nu keessa hin jiru.
Maaltu buqqise nama kana?
Rakkinuma lafaa bicha wanni nama buqqaasee bakka irra jiraatu dhabuu falawaa tokko gaafannaa jechuudha. Walgeennee yoo gaafanne furmaata argachuun oollu. Haga Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kunniin heddumminaan akka himanitti Harargee Bahaa fi Lixaa Shawaa godinoota garaagaraatii fi bakka adda addaati hojii humnaa hojjechuudhaaf karoorfataniitiin dhufuu isaanii illeedha kan isaan dubbatan haala amma keessa jiran keessatti erga bakka hojii humnaa isaanii gadhiisaniitiin asitti walitti qabamanii nyaata mootummaan dhiheessuufiin alatti kan homaa hin qabne ta'ullee dubbatan innu kan yeroo hunda wal duuka wal qixxaateetiin nu dhufuu mitillee jechuudhaan akka hanqinaatitti waan kaasan qabu.
Guyyaa meeqa amma ergaas dhuftaniif?
eegalduun waggaa takka as eegaa ol baane maanta eegaa jeegaa garraa baanetti gad deebine dhiyaafu eegachirraa gad deebine jidduu una waan timme baabura taakkan ullee qabnu waytaa kana ijamoo midhaan illee ka maatiitiin nuun kannan yemmuu kan jiyaata kan namicha ka maatiitiin nuun kannan malee nama maatii kudhan qabu sooluma soddoma shan nuun kannan. Kana kalatti yoo baabura geeffannee nuun geeffannuu hin qabnu soo gudda bushaa waan nyaannaa yoo akkana funyaan tanaan baadilee kan tana kanneen nyaanna.
amma garuu maatiin isinii kennuu jalqabanii amma tana ija amma tara kana raasee maatiin nuun kanuu eegalee tanaan boodaan beeknu malee.
Obbo Gammachuu Naggasaa miseensa namoota mootummaan lafa nuuf kenneetiin of dandeenyeetiin hojjanna jedhanii aanaa barbaree ganda ceekataatitti walitti qabaman keessaa nama tokko barreessaa garee kanaalleedha. Gareen hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa dhufeetiin akka isaan mariisisellee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiin jira. Gandoota duraan turanittillee deebi'aniitiin galuu akka qabu itti himamuudha dubbate. Garuu hojiin kanaan dura hojjetaatiin turre bakka itti nuun eegnu maalitti gallaan yaaddoo gammachuuti.
Bakkuma mootummaan bakkuma lafa tafarii jirtu yoo nu argee uummata kana kenne ilmi namaa jaartuu fi warra humna hin qabne keessa jiru eegutoo gara waggaa kudha torbaa waggaa kudha saddeetti kan kutaa turan. Isaan sun amma humna ofii dadhabanii ilmaan ofii illee guddifachuu ilmaan ati agartu kun kutaa takka kutaa lama hin baran.
amma dheengadda pinkaleessaa keessummaan dhufee ture oromiyaa irra maal waliin jettan maal maqattan.
Wanni mari'aan gandaatti deebi'aa nuun jedhannu akka yaada keenyatitti abbootiin nu irraa deebine sun qaataa boota godhate ilmaan kiyyallee guddatee jiraan qochisiifachuu hin danda'e lafa abbaa tokkootitti deebi'uudhaaf waggaa tarree nuyi amma erga buqaanees jirru kana lafa abbaa tokkootitti namni tokko na deebisuudhaaf abbaa san tolee hin jedhu lafa abbaa tokkootitti anillee deebi'uudhaaf hin danda'u. ammaan kunillee maatiin kunillee lafa abbaa tokkootitti deebi'uudhaaf sun gaafinaaf ta'e.
Qubsuma kana keessa namoonni manguddoonni haawwan daa'immanii fi dardarri gosa hedduudhaan as keessatti qubataniitiin hin jiru. Namoonni asitti walitti qabaman kunniin waggoottan darban keessa kanneen nagaan hojii isaanii hojjetaatiin turan ta'uudha dubbata bulchiinsi aanaa barbaree. Bulchaan bulchiinsa aanaa barbaree obbo Huseen Hiikollee kanuma ibsu.
Haa ta'u malee amma uummanni kun bifa lamatu as keessa jira. Kaambii kana keessa amma iddoo qofuma amma ariitan kana keessa kan jiru uummata lamatu jira. Tokko kan amma lafas qabu kan haala adda addaas jireenya adda addaallee sadarkaa gandoota kudha saddeetanii irra qabu jira. Kun ammoo kan rakkateetu ammallee dhaabachuu dadhabee uf dadhabee akkuma agartan ijoollee hedduu qaba namni kun. Ijoollee kana wajjin uf dadhabee amma namni kun garamitti jireenyi keenya nu jijjiirama jedhamee iddoo tokkotti wal gahe.
Jilli tokko kan ittaanaa pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin ergame kan Dr. Girmaa Amantee sadarkaa ittaanaa pirezidantiitti hoogganaa kilaastara dhimma hawaasummaatiin hoogganame ittaanaa koomishinaraa ittisa sodaa balaa federaalaa obbo Mokonnin Leenjisaa fi hooggantoota biraallee kan of keessatti hammate gama aanaa barbaree dhaqeetiniin dhimma namoonni buqqaafamanii gargaarsa dhaban jedhamaatiniin ture adda baafachuutu himame miseensa jila kanaa kan ta'an ittaanaan hoogganaa koomishina hooggansa sodaa balaa oromiyaa obbo Garramoo Oliiqaa haala achitti taajjabanii fi bu'aa marii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniitiin hin jiru.
Aanaa barbarree akkuma beeknu buqqaatota miti gargaaramaa keessatti hin qabamne ji'a saddeet dura ragaa of biraa qabnu. Aanaa barbarree keessa gara ganda kudha saddeetii keessa akkasuma hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa kan turan bifa adda addaatiin. Aanaa immoo Sumaalee keessallee kan jiran immoo akkasuma hojii guyyaa kan hojjetan. Isaan kun lafa argachuu qabna kallattii jedhuun akka walitti qabamanii dhufan. Duraan hektaara muraasa irratti namni hanga dhibba lamaa ta'u walitti qabamuu jalqabee dhawaata dhawaataan immoo baay'atanii. Kanaaf booda gaaffiin isaanii lafti nuuf kennamuu qaba gaaffii jedhu akka kaasaa turan malee gargaaramaa keessas idileedhaan kan keessa jiran miti buqqaatota miti jechuu kooti.
Amma immoo bakki taa'aniitiin hin jedhan tokko qabiyyee namoota biraatii lama sadarkaa buqaa yookaan immoo qubataa tokkootitti walitti qabamanii bakka tokkotti taa'u bakka oomishatti oomishatan miti. Maali kallattiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa koreen ati deemeetiin hin jedhe kaa'e?
Namni lafa barbaadu tokko dursa ganda jiruuf aanaa jiru keessattidha. Inni hojii ajibbaataa hojjechuun irra jiraata. Filannoon jira taanaan achitti qabachuu qabu. Lammaffaa sadarkaa godinaatti. Kunin yoo dhibe immoo mootummaan naannoo adda baasee bakka lafti jiruuf geessuu danda'u qorannoo irratti hundaa'ee geessuuf haala mijaa'aa uumuun irra jiraata. Callisaniidhuma waan salphaatiin deemamu miti. Humni tokko namni muraasni iddoo tokko innaa deemu bu'uuraalee misoomaa guutuu qabu. Fayyaansaa eegamuu qaba. Bishaan jiraachuu qaba. Barnoonni kanneen biroollee halluun yoo mijaa'e malee nama callima jedhamee osoo akka deemu illee hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf aanaa barbaree nuti kallattii keenya tokkoffaan uummanni kun lafa duraan jiru sanatti deebi'ee hojii idilee hojjechaa ture inni ittiin jiraachaa ture itti fufuu qaba. Kanaa ol immoo waan nuti keessattuu immoo ofiin danda'u taanaan rakkoon hanqinni nyaataa isaa mudatu yoo ta'e immoo calalliidhuma uummanni calalamee gargaaramaa jiru keessatti dabalamanii lafa jiranitti ofiin danda'an taanaan immoo gargaarsaan bakka jiranitti gargaaramuu qabu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal godina Baalee Aanaa Barbaree magaalaa Haroo Dumaalirraa.
Qophiin har'aaf jenne kanuma nagaatti bula.